ugira icyumweru cyiza
turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose ku isi ikaze ku ijwi ry'amerika kuri mikoro hano i washington dc muri kumwe nanjye etienne karekezi dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo nongere mbasuhuze mu kiganiro dusangira ijambo uyu munsi turibanda ku biganiro bimaze iminsi bihuza abarundi byasoje kuri wa gatanu tariki ya munani y'ukwezi kwa cumi n'abiri mu nkengero z'umujyi wa arusha mu gihugu cya tanzania ni ibiganiro mu magambo babigizemo uruhare byageze ku kutumvikana kwinshi kurusha kumvikana ku mpuguke n'abahinga banyuranye ni ibiganiro byazamuye ibibazo byinshi kurusha ibisubizo mu kubisoza umuhuza benjamin mukapa wahoze ari perezida wa tanzania yafashe umugambi wo gukora ubugororangingo bw'inyandiko ya nyuma izashyikirizwa abakuru b'ibihugu b'afurika burasirazuba umunyamakuru w'ijwi ry'amerika peri claver niyo nkuru yakurikiranye ibiganiro kuba bigitangira umunsi ku wundi uyu munsi niwe mpa ijambo karaveri urakomeye cyane aho arusha mikoro ni yawe murakoze kuduha akanya etiyeni karekezi hano yarusha turakomeye n'ikirere kimeze neza naho turi mu bihe by'imbeho ariko akazuba karaja karacishamo kakaka reka tuduge ku ijambo rero nk'uko wari ubivuze ibiganiro byari bimaze indwi zibiri bihuza abarundi byararangiye ku munsi wa gatanu uheze mu kubisozera nta masezerano yatewe ko umukono nta rwandiko rumwe bahurije ko basinya ko bose nta n'itangazo bose bahurije ko risozera ibyo biganiro ryabonetse umuhuza mu matati y'abarundi benjamin mukapa yaragerageje guhuza abanyepolitike bose bitavye ibiganiro kugira ngo bagire ico bapfunditse ku munsi wa nyuma ariko birago urunani senarede ruhurikiyemwo senarede bose atanumwe avuye ubundi iyo bataje ni pankrasi ivyo abarike batigeze processus electorale de l'année 2020 dusaba yuko facilitation yofasha mu kuduherekeza mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko irongowe na mukapa kuko ari nabo bariko barasozera ivyo biganiro kugira ngo ba banyapolitiki bavuga bati tuvyiheranije bavuga ngo leta yohava ibarenganya oya bavuga ngo ngenda muvano ya ryogo yarikiye mu ntege ngo wicare umeneke uhaguruke umeneke icya kabiri cokongerwamwo ni uko ibiganiro vyotahukanwa mu burundi bigasozerwa ibibazo vya politiki bizobandanya abanyapolitiki bazoguma baganira gushika kandi ibiganiro ntibibuza ko igihugu kibandanya canke ko amategeko y'igihugu ahinyanyurwa hariho ikindi ni uko ata manegotiasi ariho arico bita hari ico bita dialogue ni kuvuga ibiyago ikindi twifuza ko cojako ni uko raporo y'umuhuza muri ibiganiro vy'abanyepolitiki yoza kunganira raporo y'abamukuru w'igihugu serindei watunganya ibiganiro mu kandi rutavuga rumwe na leta gwemeje mugabo igikorwa carakozwe ariko gusa turakeneye kandi ko abanyepolitike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe agenga amashyirahamwe agasubira akaba amategeko meza atuma demokarasi itera imbere turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka turakeneye ko abantu bahora ibihugu byahora bigenderanira bigafasha uburundi byosubira bikagaruka bikabufasha turakeneye ko hogaruka intwaro yizigiwe n'abarundi tugatwagwa neza tugatwagwa nk'uko n'ahandi hose batwagwa atamusunikano atabanyuruzwa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye mu gihugu hagati hari umutekano imbonerakure zitazigira utwinda yigira mwibutura zidahagarika uwo zibonye zidakubita uwo zibonye wese zidapfunga uwo zibonye wese zidategeka intwaro zidategeka abapolisi zidategeka abacamanza n'ibindi n'amashami yigenga hari ibyo yashimye n'ibyo anegura gilbert bekonjangwa atwara ishyirahamwe onerope aratangara kubona hatabonetse amasezerano ategwa ku mukono twebwe ibyavuye mu biganiro ntibyatubabaje cyane mugabo twatangaye kuko twari tuzi yuko tuva ngaha iharusha dusinye ibyo twashoboye kumvikana ko hanyuma tugasigaza ibyo tutumvikanye ko mu nyuma ibyo tutumvikanye ko tukazobiharira i bujumbura cyane cyane tukabiyagira ko i bujumbura mu burundi hagati kandi umuhuza ari we abiherekeza gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri twashimishijwe n'ijambo umuhuza ahereje ko kuko yavuze yuko eh, abarundi bose bokwishyiramo amahoro mu mitima yabo kandi ntihagire uzotera akaguma ngo azane ahungabanye umutekano eh, ati mutegure amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri eh, ivyo rero twebwe nko muri onerope burundi turabishima cyane kuko abihereje abarundi nk'uko abarundi aribo bateza gutora inyishu y'ibibazo byabo nuko rero aho iyo bigeze ngaho o haba hariho icyagoranye icyagoranye ni uko imigwi uko ari ine eh, yagiye hamwe ubwa mbere umuhuza yari yasabye imigwi ibiri i- ariko mu nyuma irasambuka baca bakorera mu migwi ine hanyuma nk'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki na rimwo na twebwe twahavuye tuvana ko bamwe baravamwo bagenda ukwabo bakorera ukwabo ariko twese twari twatanze ibyegeranyo byacu ariko umuhuza n'abo bakorana bagaca bavuga yuko twebwe turi amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki yegamiye ubutegetsi icyo twacanse kandi turagihakana cyane mbega kuba mutasiye hanyuma na bajya bandi ba- bari pariseme na eh, na rufyiri arikome hajya bose nabo bakoreye ukwabo nabo nyine ntibobita yuko begamiye eh, opposition ba- begamiye imigambi itavuga rumwe na leta kuko amashyirahamwe ari ukwayo ibyo rero nabyo nyine twabigwanije twebwe ariko rero igi- ikintu cyiza ni uko eh, ibyo twashoboye gushika ko byose umuhuza azobishikiriza nyine icyubahiro yoweri kaguta museveni kugira ngo abirabe hanyuma afate ingingo amenyeshe n'abakuru b'ibihugu bo muri aka karere kugira ngo baheze bafate ingingo byagenze neza ibiganiro byagenze neza mugabo eh, ndabyumva yuko umuhuza atari gufata ingingo wenyene gabriel rufyiri nawe atwara ishamwe orikome ati igihambaye ni uko ubu habonetse ko ibwirizwa shingiro ari ikibazo kiri mu matati kandi ko leta yohinduka vuba ibyo twahora turwanira amasezerano ya arusha hamwe eh, no kubahiriza ibwizwa shingiro ibyo o- ubu bose abaje muri ibi biganiro eh, dufatiye ku cegeranyo umuhuza yadushikirije bose baremera yuko ari uwo mushinge ubwa mbere w'umutekano uw'iterambere be no kunywanisha abarundi ibyo rero nibaza yuko uno munsi atamuntu n'umwe azosubira kuvuga ngo bagomba gushyira mu kabati cyangwa uko bakunda kubivuga bamwe bamwe ngo muri arishive amasezerano yarusha hamwe n'ibwirizwa nshingiro tuko turagendera k'uno munsi ibyo rero nibaza yuko ari ikintu twese twoshima Eh, ikigira kane nibaza ko twoshima eh, ni uko twaronse ibibazo bidasanzwe twahora eh, tuvuga ubu tuzosubira kuganira mu nama zizokurikira Eh, murabizi ko nk'uruhande rwa leta bagomba bavuga yuko eh, bagomba guhindura ibwirizwa shingiro mugabo uno munsi icyo kibazo cyagiye mu bibazo ni ukwita eh, biri mu matati ikibazo rero kimaze kujya mu matati ukagishyira mu bagabo nta ruhande na rumwe rufite uburenganzira bwo guca burondera kuza kuvuga kira noneho nibaza ko eh, abahora bitwaza ibya soverenete ni ukuvuga bijya bavuga ngo eh, ubwigenge nibaza ko uno munsi bitazosubira ubwigenge si ubw'umuntu cyangwa ubw'umugambwe ubwigenge ni ubw'abarundi bose ubu u icyo kibazo nibaza yuko kigiye gutora umuti mugabo hari n'ibyo twagaye Eh, ibyo twagaye nabyo eh, ni uko eh, twebwe twabonye ko eh, abarundi twebwe tugifise agatima ko kutabona ibintu bijya imbere mugabo mu ruhande rumwe ndabyumva kuko harimo inyungu nyinshi umwe umwe wese yabonye inyungu ziwe zitabaye eh, zitagiye imbere nka twebwe twitwa ko turi mu mashyirahamwe yigenga turaba neza y'igihugu n'abanyagihugu tujya twumva yuko ari inyungu zaba na bariya ziri ko zirabangamirwa rero turabye ingeni bamwe n'abandi bagiye barigenza muri ibi bintu n'ububandanya bigenza twebwe tuvuga tuti bose nibaraba igihugu ntihagire umwe yumva ko umengo nk'uko bakunda kubyivugira benshi ni umwe n'igihugu usumbya abandi mu gihugu nta munyagupfa ntanyagukira twese tunganya uburenganzira mu gihugu rero ku ikibazo kiri mu minwe y'abahuza kandi twebwe tukaba twashimye ibyavuye muri bino biganiro kandi bakaba batwemereye yuko mu minsi ya vuba cyane ibijya bibazo tutahurije ko bigomba guca byigwa kugira ngo hashobore kuba intumbero ikwiye kugira ngo amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ashobore guzotegurwa neza twibaza yuko ibyo bibazo bigiye gutora umuti mu maguru mashya twaravuze neza yuko udashobora kubuza uruhande rumwe rudashobora kubuza urundi ruhande ngo naka ntazi ibyo twe ntitubyemera twemera ko iyo hari amatati umuntu wese ashobora gutuma amahoro ataboneka uyu muntu ategerezwa kuza mu biganiro aricyo gituma twasabye yuko ibyo bintu by'amamandadare byofutwa abantu bose bakaza mu biganiro erega umuntu aganira n'umugenzi wiwe umuntu aganira n'uwo ashaka uganira n'uwo mufite icyo mupfa gisitema abo muri leta bariko barabivuga ndabumva mugabo twebwe tuvuga yuko abo bantu bateza kuza mu biganiro leta nyamba ivuga yuko batoza siyo itegerezwa guca yempoza sa volonte siyo itegerezwa guca itegeka ibiba ibyo rero twebwe twibaza yuko mu biganiro bizokurikira bigiye gutegurwa mu ndwi zikurikira nibyo twizeye kandi twibaza yuko abo bantu bazoca baza kandi tuzaguma tubigwanira kuko mu bintu by'amahoro nta muntu akwiye gusigara inyuma twebwe niko tubibona hanyuma mwavuze iby'abanyororo bafunzwe leta ntiyemera ko hari abanyororo ba politiki bahari mugabo nibaza yuko icyo kibazo ubu yacagiye ku meza babyemera batabyemera ubu yakiri mu bibazo bizokwigwa abantu bafunzwe bose bagirizwa cyane cyane twebwe nk'uko tubivuga muri sosiyete sivile iki twita atenta na serite interiyeri do leta ni ukuvuga bajya ngo bahungabanya ngo umutekano w'igihugu ibyo na byone ni ibibazo kenshi usanga ari bya politiki tukifuza yuko n'ibyo bibazo byotora umuti nk'uko tubivuga ikintu cyose cyotuma amahoro abangamirwa twebwe tuvuga tuti icyo kintu kiza kuganirwaho kikava mu nzira yunganirwa na mugenzi we faustin ndikumana atwaresha yamwe paruseme mbere bari no mu mugwi umwe naho atamasezerano bwite yashyitswe ko ntitwavuga ko ibi biganiro bigize iminsi bibera ngaho yarusha byabaye imfagusa kuko nibwo bwa mbere abitabye ibiganiro mu migwi itandukanye yashyizweho baharira ku bibazo bakabiharira cyane mu migwi bagashikiriza ingene babibona mbere bamwe bagatora ibyo abandi bakoze bakabiraba bakabona aho badahuriza n'aho bashobora guhuriza umufasha w'umuhuza akabakira akabumviriza hanyuma atorokanye yose akumviza ati ndabyumvise ibyo bashobora guhurira ko bahuriye ko ni ibi ibyo batarahurira ko ni ibi ibyo rero bahuriye ko iba ari intambwe kuko birajanye n'uko kirizi kihari kandi kiratera ingorane ku banyagihugu yuko iby'amasezerano yarusha n'ibizo shingiro bitegereza kuba ibitabo ngenderwako mu buzima bw'igihugu cy'u Burundi vyerekeye amatora meza ndetse n'ivy'impunzi n'ibindi ivyo rero bitara bitacumvikana ku bijanye n'ibwirizwa shingiro n'ingene ibijanye n'amatora ingene yotegurwa ngira neza kugira imigambi ishikira abanyagihugu n'ivyerekeye abafunzwe ivyerekeye abari kufise imitahe n'ibindi jene na bene ivyo ni ibintu vyobandanya biharirirwa igihambaye nuko bishobora kubandanya bigaharirwa hanyuma ikindi nuko twibuka yuko uyu mukapa ni umufasha w'umuhuza atubwira ko agira raporo y'ibi yaronse akabihereza umuhuza mukuru akari perezida museveni agaca akoranye n'abakuru b'ibihugu kugira ababwira aho ikibazo giteye kuko ni inama abakuru b'ibihugu b'aka karere yagenye perezida museveni n'umufasha perezida mukapa urumva rero ahageza yakoze aca taransimeta raporo ku muhuza mukuru Museveni uwo mwizero wa rufyiri nta mwanya wamaze kuko intumwa ya leta Terence Ntayiraja yaciye itangaza ko umugambi watanguye wo guhindura ibwirizwa shingiro ugeze kure cyane gose uti kubera iki unyibukije rero bagenda kwishyura ngaha ari ibyo bita mu gifaransa lekesiyo do suverente du pays ku isi yose niko bimeze ni ukuvuga n'ikigirwa hanze soso de kesi de souveraineté mu gifaransa ni ukuvuga ni ibibazo bijyanye n'ubwigenge bw'igihugu nico ituma kandi nagira kubwire yuko ibyo shingiro dufise uyu munsi byemejwe n'abarundi iryo rero riravuga nyine ubwaryo ingene rishobora guhinyanyurwa ni ukuvuga ababazwa barazwa ni bande mu gihe bibiri vya bitatu by'abashinga amateka cyangwa abikoze amateka babisavye harashobora kuba intego y'iryo shingiro kugira ngo rihinyanyurwe canke na mukuru w'igihugu arashobora gushikiriza abanyagihugu integuro y'ibwirizwa shingiro kugira ngo bayemeze canke bayihakane inzira leta y'uburundi yahisemwo niyo ya kabiri iyo nteguro yaraheze ubu rero vuba cane igiye gushirirwa abanyagihugu bayemeze ni ukuvuga rero uvuze ngo ibwirizwa shingiro kubera rihindurwe ugiye kubaza uwundi muntu ubu uhejeje guhonyanga za ngingo z'ibwirizwa shingiro nakubwira byasinyiwe n'abanyagihugu abo bari abandi bantu bafite intumbero zabo bashaka guhonyaga amategeko mbere umukuru w'igihugu abigize iyo yagize icyo bita tarayizo iyo bahemukiye abanyagihugu iyo yagize inteko tarayizo naho urazi yuko n'abashinga amategeko ikimukorera ko ikamukura niko bigenda abari mu biganiro bose barahuriza ko hobaho uburyo bwo gushira mu ngiro ivyo baganiriye aho abatavuga rumwe na leta nka Leonce Ngendakumana icagira c'utwara umugambwe Sawanya Frodebu na Evariste Ngayimpenda wo mugambwe Prona utavuga rumwe na leta bati ni leta y'ubumwe nta kindi leta mfata kibanza canke y'ubumwe ni ngombwa igikuru si zina igikuru ni uko twumvikana hokogwamwo ibiki kugira abarundi dushike ku nzira ihagarika ubwicanyi mu burundi ihagarika gutoteza abantu ihagarika gupfungira abantu gusa ihagarika kwangaza abantu dushike ku nzira ituma ayo matora avugwa tuyategura neza akaduhumuriza twese n'akarere kakumva ko gahumurijwe tugashika ku nzira aho uburundi budasubira guharirwa ivomo abanyagihugu bumvise yuko utitaye ibiganiro barashobora no gufatira bakavuga ati nta banyapolitike dufise tuzohebe iby'imigambo tuzohe iby'amatora barashobora kubigira na cyane cyane ko leta iguma ivuga ko amatora ari mabi iguma ivuga yuko imigambwe ari mibi abanyagihugu barashobora kwiyebura nicyo gituma rero twebwe tuguma dushigikira yuko uyu munsi intambwe twagezeko ibyo bibazo byose icyo wabajije n'ibindi biteze gutora umuti abanyagihugu basubira kugira umwizero ikibazo si icyo ikibazo ni uko byokogwa na leta yizigiwe n'abarundi yumvikanywe ko ibyo byo kuyita imfata ikibanza cyangwa byo kuyita iki jewe siho mbona inyishu ikibazo ni uko twabwira tuti mbere ko twumvikanye ibikwiye gukogwa byokogwa gute byokogwa nane inzego zihari ubu zoshobora kubishyira mu ngiro nimba ari byo tukabandanya atari byo naho none inzego zobishyira mu ngiro zoba zimeze gute kuri ico intumwa ya leta ivuga ko koba ari kubandanya umugambi wo gutembagaza ubutegetsi terence ntayiraja ati namba ntibikabe rero icerekana ko harimwo abantu bari bafitaniye ubucuti n'abagiye batembagaje ubutegetsi biragaragara nubikubwiye uvuze yuko ushiraho leta yindi amasezerano y'iyarusha aravuga leta ngo nijaho abatutsi mirongo ine ku ijana abatutsi mirongo itandatu ku ijana kandi niko bimeze none uwo mutwe utasumba uwundi cyangwa umutwe asumba uwundi we ninde kandi abaja muri leta uko ibyo shingiro bimeze gushika uyu munsi ni abantu bagiye mu matora none abantu bumva yuko bari kudusubiza inyuma ni ugutika yuko umumanga mu maraporo bakoze barashaka yuko ugufasha ibiganiro mu barundi eyasi yobireka bakabihereza abazungu aho mu byo bintu bisigura iki icya kabiri ukavuga icyo bita reforme de force de defense de sécurité ni ukuvuga gusubiramo inzego z'umutekano arusha igira mirongo itanu ku ijana abahutu mirongo itanu ku ijana abatutsi aha rero uwohirahira akabikora ko byotera ikibazo bagaca bavuga gukura imitahe ku bantu bamwe bamwe bagombye gutembagaza ubutegetsi mu rwandiko umuhuza benjamin mukapa yashize ahabona inyuma y'ibiganiro hari ibyo abanyepolitike batigeze bumvikana ko ntibumvikana ku byerekeye ihinduka ry'ibwirizwa shingiro ikigongwe cy'ikivunga gufungura abafungiwe ibya politike kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hamwe n'icerekeye gukuraho imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta ikindi batumvikanye ko ni ukwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka rwegamiye imigambwe uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro harimo no kugira imyerekano ikibazo c'ingene inzego z'umutekano zifata mu gucungira uwo mutekano hamwe n'ingene bocigwaho icuka ciza ca politike n'ingene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cane cane abanyepolitike bakomeye iruhande y'ivyo batumvikana ko umuhoza mukapa yarerekanye n'ivyo abo banyepolitike bashoboye guhurizako ica mbere nuko bemera kandi bizera umuhuza n'umufasha wiwe barumvikana kandi ko amasezerano y'arusha yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri ari umushinge w'amahoro umutekano n'iterambere bemera bose ko impari zihari ari za politike kandi ko zibwirizwa gutorerwa umuti wa politike politike baranahuriza ko hakwiye kuvaho umugenzo wo kudahana ibyaha mu Burundi kandi ko hakwiye guhagarikwa amajambo y'urwanko iyo ava hose ikindi ni uko bumvikana ko hojaho urupapuro rw'inzira rutegura amatora meza yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kubahiriza agateka kazina muntu gukomeza imigambwe no kunga iyacitsemwo amashami kunagura imigenderanire myiza hagati y'uburundi n'amakungu hamwe rero no kuhojaho umugambi utomoye wo gutahukana muri cote d'ivoire abasigaye b'uburundi bari muri haiti abasigaye b'uburundi bari muri centre afrique n'ahandi heshi woca umbwira gute ngo mu burundi n'imvugo zitari nke ivyo bita mu gifaransa ngo crise politique ngo hari impasse ibintu bamwadikira atari vyo kabisa ivyo biba biri mu gihugu kitagiramo leta kiba kirimo akajagari n'induru n'ingorane tugasha mugabo twongera ko ibibazo bishika bitanu bihambaye bitegerezwa kurongerwa ko kugira ngo ibintu bigende neza ico bita mekanizme d'accompagnement du processus electorale de l'année 2020 dusaba yuko facilitation yofasha mu kuduherekeza mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko irongowe na mukapa kuko ari nabo bariko barasozera ivyo biganiro kugira ngo ba banyapolitiki bavuga bati tuvyiheranije bavuga ngo leta yohava ibarenganya oya bavuga ngo ngenda muvano ya ryogo yarikiye mu ntege ngo wicare meneke uhaguruke meneke icya kabiri cokongerwamwo ni uko ibiganiro vyotahukanwa mu burundi bigasozerwa ibisiga ibibazo vya politike bizobandanya abanyapolitike bazoguma baganira gushika kandi ibiganiro ntibibuza ko igihugu kibandanya cyane ko amategeko y'igihugu ahinyanyurwa hariho ikindi ni uko atamanegoseasi ariho ari cyo bita hari icyo bita dialogue ni ukuvuga ibiyago mu gihe leta ivuga ko itoganira n'imigwi yafashe ibigwanisho jacques bigirimana atwara umugambwe fnl avuga ko hamwe iyo migwi yoba ihari yo kwigaragaza ikerekana n'ico yifuza ni ibi by'uko bavuga ngo ngo tuganire ngo n'abantu bafashe ibirwanisho ngo bemeye gushyira ibirwanisho hasi abo nabo twe twabwiye umuhuza ko abantu atabo tuzi twebwe nimba bazi twe ntabo tuzi kabisa ntitwari kwemera rero ngo turashobora kwemera kuganira n'abantu tutazi niyo baboneka bakavuga aho bari bakavuga icyo bagamije bakerekana ibyo bavuga twebwe muri icyo gihe tuzosaba leta tuti leta ganira n'abo bantu mugabo leta ntishobora kuvuga ngo niganire n'ikirere iganire n'abantu batabaho cyangwa abantu bari mu byiyumviro uruhande rutavuga rumwe na leta rwemeje ko bisa n'uko bataye umwanya kuko iminsi yose bamaze batigeze bicarana ngo baharire ku bibazo nkoramutima nk'uko bivugwa na ruyeze barica ko atwara umugambwe ranake jewe nk'utwara ranake sinabyakiriye neza kuko byari kuba byiza iyo tuba twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire ku bibazo bihanze urundi dushobore gutora umuti ariko ntibyashobotse ko twicara hamwe ngo dushobore gutorera hamwe inyishu y'ibibazo by'uburundi urumva rero ko ntawe uryoherwa umuntu ari kuryoherwa hagize kivamo ariko harakozwe ibitari bike imigwi yose yarabihaye umuhuza umuhuza abuze yuko agiye bimufasha agiye kubishikiriza umuhuza hanyuma nawe babihe kandi abakuru b'ibihugu bo mu karere ngira ngo rero mu nyuma bazoheza barabe uko bimeze kugira ngo barabe ko byobandanya ku neza igihugu cacu umuntu yavuga ko ari esheke oya umuntu yavuga ko ari esheke kuko esheke nuko atakiba cakozwe mugabo igikorwa carakozwe ariko ntigishimishije kuko cari gushimisha iyo havamwo ikintu abarundi gituma bakira bakava muri izi ngorane barimwo ntimwigeze murumvikana ku cokorwa canke ku ku nzego zo kubahiriza ivyo mushitseko oya ntacyo twumvikanye ariko nuko mu migwi yose hariho bimwe bimwe ubona ko duhuriza ko hakaba n'ibindi tudahuriza ko mu bisanzwe bigenda neza twicara hamwe nk'ibyo duhuriza ko twari kugenda twumvikanye ukuntu byoja mu ngiro ibyo tudahuriza ko nabyo bikajya mu byo tubandanya tuganira ariko urumva ntibyashobotse ko tujya hamwe iby'izo shingiro ntimuhuriza ko ryohinyanyurwa ariko amatwi adusumira rigiye gusubirwamo oya bw'izo nshingiro ntiduhuriza ko ryohinyanyurwa ibwizo nshingiro guhinyanyurwa ni uburenganzira bw'igihugu ni uburenganzira bw'abarundi ariko icyo tuvuga ni uko ryari guhinyanyurwa abarundi babyumvikanye bakamenya ingingo zihinyanyurwa kugira ngo bigende mu muco ntibishobore kubandanya bitera ingorane mu gihugu cyacu na mugenzi we evariste ngayimpenda kubw'umugambwe iprona igice kitavuga rumwe na leta ni nk'uko ubu rero icyo twari twiteze ni uko bamwe n'abandi bubivugana amaso mu yandi icyo bamwe bamwe bose bategekanya ku nyishu y'ibyo bibazo nyamukuru hanyuma rero ku guharira kukagira icyo kuvuyemwo tugashika ku ijambo twushikiriza amakungu n'abarundi tugiye gukorera ko kugira ngo uburundi busubire buronka amahoro n'umutekano tabapfungirwa ubusa tabantu basahurwa utwabo kubusa turakeneye kandi ko abanyepolitike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe agenga amashyirahamwe agasubira akaba amategeko meza atuma demokarasi itera imbere turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka turakeneye ko abantu bahora ibihugu byahora bigenderanira bigafasha uburundi byosubira bikagaruka bikabufasha turakeneye ko hogaruka intwaro yizigiwe n'abarundi tugatwagwa neza tugatwagwa nk'uko n'ahandi hose batwagwa atamusunikano atabanyuruzwa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye mu gihugu hagati hari umutekano imbonerakure zitigira utwinda yigira mwibutura zidahagarika uwo zibonye zidakubita uwo zibonye wese zidapfunga uwo zibonye wese zidategeka intwaro zidategeka abapolisi zidategeka abacamanza n'ibindi n'amashami yigenga hari ibyo yashimye n'ibyo anegura gilbert bekonjangwa atwara ishyirahamwe onerope aratangara kubona hatabonetse amasezerano ategwa ku mukono twebwe ibyavuye mu biganiro ntibyatubabaje cyane mugabo twatangaye kuko twari tuzi yuko tuva ngaha iharusha dusinye ibyo twashoboye kumvikana ko hanyuma tugasigaza ibyo tutumvikanye ko mu nyuma ibyo tutumvikanye ko tukazobiharira i bujumbura cyane cyane tukabiyagira ko i bujumbura mu burundi hagati kandi umuhuza ariwe abiherekeza gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri twashimishijwe n'ijambo umuhuza ahereje ko kuko yavuze yuko abarundi bose bakwishyiramo amahoro mu mitima yabo kandi ntihagire uzotera akaguma ngo azane ahungabanye umutekano ati mutegure amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibyo rero twebwe nko muri onerope burundi turabishima cyane kuko abihereje abarundi nk'uko abarundi aribo bateza gutora inyishu y'ibibazo byabo ni uko rero aho iyo bigeze ngaho haba hariho icyagoranye icyagoranye ni uko imigwi uko ari ine yagiye hamwe ubwa mbere umuhuza yari yasabye imigwi ibiri ariko mu nyuma irasambuka baca bakorera mu migwi ine hanyuma nk'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki na rimwo na twebwe twahavuye tuvana ko bamwe baravamwo bagenda ukwabo bakorera ukwabo ariko twese twari twatanze
turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru arusha muri Tanzania ku kiganiro kirambuye gisesenguye atugejejeho namwe abatwumvise mwese uyu munsi nongeye kubashimira kandi nk'uko bisanzwe ntiduhema ndabatumira kwitabira buri gihe ibiganiro byacu hano i washington dc mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza mwumva radiyo ijwi ry'amerika